iyi mu mva ni radiyo ijwi ry'amerika ndabahaye mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kwino genekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa kabiri kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya nka twebwe kabupfuvye mura twaca tuja hehe aho bavuga ko bafata amasite ca twumva umenga ni ingorane kuri twebwe twabaye imfuvyi kandi atari twe twabishatse
uyu ni umwe mu ba- mu mfuvyi zo muri site ya bugenda navuga ko batarota bava muri iyo site iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho abanyeshuri b'abarundi bahungiye muri site ya rusenda iri mu majepfo y'intara ya kivu barasibacana amashure kandi ngo bakiriko muti kubera iki inyishu ni muri kino kiganiro ariko imbere y'ayo makuru yose mbanze ndababwire muri make ko perezida mushasha wa somaliya muhamed abdullah muhamed yaraye arahice se mu mabanga yiwe mu birori vyo kwimikwa ku mugaragaro yemeye gutangura igikorwa co kugarukana umutekano muri ico gihugu casinzikajwe n'intambara ya mara yagabishije ko ico gikorwa kizofata imyaka itari mike perezida abdullah muhamed azwi ku izina rya farmojo yarahiye ku mugwa mukuru wa somaliya i mogadisho abategetsi batari bake bagizwe n'abakuru b'ibihugu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo harimo userukira amerika i mogadisho bari bitavye ivyo birori perezida mushasha wa somaliya yasavye abanyesomaliya kumufasha kugarukana umutekano mu gihugu yatangaje ko ikibazo somaliya ifise c'umutekano kimaze igihe kirenga imyaka mirongo ibiri kandi ko gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe hari ico cu- harimo ico c'umutekano bishobora kuzofata ikindi kiringo kirenga imyaka mirongo ibiri nyene sentare muri afurika y'epfo yarafashe ingingo kuri uno wa gatatu ivuga ko umugambi wa leta wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha uciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro iyo sentare yafashe iyo ngingo bivuye ku nama nshingamateka itagishijwe inama imbere y'uko leta itangaza iyo ngingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha iyo sentare yasabye leta gufata urwandiko yasohoye ku bijanye n'iyo ngingo igihugu ca afurika y'epfo catangaje ko gifise umugambi wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu mwaka uheze ni nyuma y'urugendo perezida omar al bashir wa sudani yakoze aho muri afurika y'epfo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu urugendo rwateye ibibazo bitari bike muri ico gihugu perezida bashir akaba asanzwe arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha leta y'afurika y'epfo yatangaje ko inyuma yo gufata urwan- yo gufuta urwo rwandiko rwayo rwo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha izoca ishikiriza inama nshingamateka itegeko rishasha ryo kuva muri iyo sentare uwuserukira ishamwe mpuzamakungu ni muri sudani y'umanuko david shir asaba leta gufata ingingo ziboneka kugira ngo amashyirahamwe y'abagiraneza ashobore gushikira abanyagihugu bugarijwe n'inzara kuri uno wa mbere amwe mu mashyirahamwe ya onu yaratangaje ko inzara ibica bigacika mu ntara zibiri za sudani y'umanuko shir avuga ko leta ihagarika ivyo bikorwa mu guteba gutanga impusha ziha uburenganzira ayo mashyirahamwe yo gushika muri ako karere uwo mutegetsi wa onu avuga kandi ko abasirikare bagi- bagwijije ibiri- bagwijije ibirindiro vyabo mu nzira igana izo ntara ni mu gihe perezida salva kiir na riek machar arongoye mugwi w'abagwanya leta baheruka gutangaza ko bemeye gutanga inzira iyo mfashanyo yocamo radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com naho ku rubuga rwacu rwa facebook adrese ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikiganiro cacu tugere mu manuko bw'uburundi neza na neza mu ntara ya rutana ivugwamwo imyidogo y'abakenyezi bakorerwa amabi yo kuborezwa igufa mu ngo abakenyezi bidogera abajeje intwaro bo muri komune bukemba ko babituye badatunganirizwa mu guhana abagabo babahoteye bigatuma iyo nyifato yama ari urutavana ko abajeje intwaro ntibahakana ivyo vyagiriji co bikoze bemera ko bagiye gusuzuma uko abafashwe bahanwa nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda Bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba wa Bukemba babwira ijwi rya Amerika ko bababazwa n'ukuntu abajejwe intwaro badahana nk'uko bitegerejwe abagabo babo babakubaguye. Uyo mukenyezi w'imvyaro zitatu afise umubabaro n'agahinda kuko atuzurijwe n'abajejwe intwaro kandi yari yabituye.
umugabo yarankubise rimwe tagenda nditura ubutungane baramurekura asubira ubwa kabiri arankubita aramvuna umugongo saba barasubira baramurekura none twebwe abakenyezi bo- bo muri aka gatumba tugiye kuba abandi turababaye abakenyezi turagwaye agahinda turi mu gusunuka Naho bamwe mu bagabo bahakana ko iyo nyifato yo kutabahana tariho hariho n'abandi nyabuna bemeza ko ahubwo yarenze urugero Gasiyano Miburo abona ko iyo nyifato yo kudahana iri mu bituma uko gukubagura abakenyezi kutaranduranwa n'imizi boreka mworohereza gute ubutegetsi ico babushiriye bashobora guhamagara bakabahanura hanyuma bakavyumviriza yatandukana ibi byo muntu zo mu kibano n'ibyo ku butungane byo mukageza gushika ruguru mwamutaye umwanya mwisi urumva ayo makuru y'imyidogo y'abakenyezi aremezwa kandi n'igisata CDFC cegukira ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu imibano n'iterambere ridakumira gikorera mu ntara ya Rutana aha Celestin niyo nkuru akirongoye akabandanya avuga ko iyo ngendo no mu gisata c'ubutungane yibonekeza usanga kenshi na kenshi amabi akunda gushikira abakenyezi ari bantu abonikora kugira bashikire ubutungane kenshi na kenshi abantu usanga bakorera muri ico gisata badahaguruka kugira ngo batuze aya mabi Ico kibazo co kudahanwa kw'abagabo bakubagura abakenyezi mu ngo abajejwe intwaro ntibagihakana. Celestin Mbisa Makoro n'umuhanuzi wa Mustanteri komine Bukemba ajejwe intwaro hamwe n'imico kama.
ubwa mbere na mbere tunamanama two turagwiza tugirana na kumbere nabo bajejwe eh, inyamiramabi mu gihe tuba twumvise icyo kintu twumvise ku mutumba hari imyidogo canke umuntu yaba yarekuwe atari byo turagenda tukaba tuvuga n'aba peji tukaraba ivya ingene vyoba vyagenze bafise imvo yamurekuye aha muri komine yacu ya Bukemba uwufashwe nawe nyene uko twamye tubivuga arahanwa Abajejwe intwaro bavuga kandi ko bagiye gushira mu ngiro ibihano ruhasha biri mu itegeko rishasha nimero imwe ryo kuwa mirongo ibiri na kabiri Nyakanga ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu rijanye no gukinga hamwe no gukingira abashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina muri iryo tegeko hakaba harimwo agace ka mirongo ine n'indwi k'igice ca kane kavuga ko uwuhirahiye akabuza uwahohotewe kwitura ubutungane ko ahanishwa igihano c'amande ari hagati y'amahera ibihumbi mirongo itanu gushika ku bihumbi ijana vy'amarundi bikajana n'umunyororo w'imyaka cumi mu ntara ya rutana mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika tugume mu ntara ariko turasubiremo inkuru y'imfuvyi zo muri site ya bugendana iri mu ntara ya gitega zirahira zikarengwa ko zitageza zisubira mu mitumba zaje zivamwo ni nyuma yaho leta y'u Burundi itangarije yuko igiye kugara amakambi yabegeranirijwemo eh, yabegeranirijwe hamwe bateshejwe izabo ari hagati mu gihugu ejo umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu akaba yatubwiye ko ayo makambi agera ku ijana na cumi n'icenda dukurikire inkuru ya Raisa Liliane inamahoro yishikiye ngaho muri site ya Bugendana hajya hajya ntatemwa abavyeyi abo tuvukana bose baryamye hajya bose uyu ni umwe mu mpfubyi zitari nke zo muri site ya bugendana atwereka ahahambwa abavyeyi biwe bose kandi umwe nyene ku nyene boco kimwe n'abandi bana batari bake begeranijwe mu makambi yo hagati mu gihugu inyuma yo kuburira abavyeyi mu ntambara zitandukanye zagiye zihekura uburundi avuga ko umugambi wa leta wo kugara amakambi atandukanye y'abegeranijwe hamwe ari nk'amwe woshigwa mu ngiro batabona ivya kazoza kabo uno musore aba muri iyi site kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ati nabaye imfuvyi ku myaka itatu inyuma y'aho abavyeyi banje bagandaguriwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu Eh, uca umenga ivyabaye kabaye akamitswe n'ingoma N- ndavye ivyambayeko uciye umbwira ngo usubire aho hantu vyabereye ubwa mbere bakanadusanga no ngaha cyane ubumenga nuku nuku nukumburagiza nuku subira ku mvyorira ibikomere biri ku mutima ahanini imfubyi ziri muri site ya bugendana zaburiye abavyeyi mu bwicanyi bwakorewe abatutsi haraciye imyaka irenga mirongo ibiri abayaze n'ijwi rya amerika muri izo mfubyi bavuga ko atari coroshe kumenya amamuko yabo narijya hari abo usanga basigaye ari inyakamwe uyu yabuze abiwe bose afise imyaka itandatu hariho nk'abana bahunganwa n'ibisanira byabo inshuti abavyeyi bagaca babikira mu- mu- mu- mw'iyo- mw'iyo ntambara nyene ugaca wiyumvira none abo bana bakaba bakaca babanyegeza nka- nk'amamuko yabo bivanye n'ubu mu burundi mwana ukuntu bimeze ko ari uburyarya bwinshi none nk'ubu u- nk'ivyo uvyumvise mubona nka twebwe kabupfuvyi mubona tu- twoca tuja hehe nico twumva ko bica bigorana aho bariko bavuga ko bafite amasite tuca twumva umenga ni ingorane kuri twebwe twabaye imfuvyi kandi atari twe twabyi- twabishatse dusuye kwangazwa ubugira kandi ahandi biza kugorera izi mfubyi ni uko hari abariwe n'imiryango ugasanga babaririye ko amatungo y'abavyeyi harimo amatongo canke bakayabanyegeza umukuru w'ino site oswalde ntirampeba akarorero atanga n'ak'abana b'imfuvyi bari bavutse ku bavyeyi bataraganye imbere y'amategeko benshi bita amashushu hariho abavukiye nga bavukira ku bavyeyi batandukanye abavyeyi barasezera abakenyezi bagiye baravyara amashushu bagapfa abo bana batamenye abavyeyi iyo bava niyo botera bagana none abo bana nabo bazoca bajahe hariho abana bazi ko imitumba yabo ari aha nyene bavukiye aha bakuriraho atahandi bazi mu ishiramwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye hano ibugendana arejebu basaba ko ikibazo cyo gusubizwa mu mitumba cobanza kwisunga amategeko agakurikizwa kugira ntibahave basanga bangaye umushinjwamanza ntawunkuriye pascal n'umunyamabanga mukuru wa arejebu hajya gutaha birategurwa twosigana nyine turaye ivyo bibazo bindi kugira ngo umuntu wese atahe ashobora gushika muhira hari amatongo atubatse nta mazu ariyo ico gihe nicagera nibaza yuko ico c'abana bavukiye hajya co kwigwa ivyo arivyo vyose tuca tugaruka no mu burenganzira bw'abana hari amategeko akingira abana ivyo arivyo vyose barafise aho baje bava barafise aho bazananye aho barashobora kuronderwa akamenyekana hanyuma hagize uwo yara- yaragize uburyarya ku mwana ivyo nibaza yuko aho n'amategeko aca no gukingira abana bica biza nibaza yuko ico ari ikintu twokwitwararika cane naho biruku leta ihumuriza ivuga ko bazobura amamuko yabo bivuye ko babaye imfuvyi bakiri inzoya izokwifatira mu minwe iki kibazo mu kubaronsa uburaro bushasha terence ntayiraja ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntushobora gufata umurundi ari ahantu ukamuta mu ibarabara utamushiziwe canke ahandi hantu ni ukuvuga badafise n'itongo ni ikibazo cyo kwicarira leta ikikara mu matongo ifise igatunganiza abantu umwe wese akaronka haba atawanja uwangura aha twokwibutsa ko atasango burundu leta y'uburundi iratangaza yajya arizoshira mu ngiro umugambi wayo wo kugara amakambi yegeranirijwemo abateshejwe izabo hagati mu gihugu ariko ico bikoze leta yemeza ko umutekano uri mu gihugu ukwiye ku buryo ata munyagihugu n'umwe yarakwiye kwitwa impunzi canke ngo abe mu nkambi aha ni mu gihe abanyagihugu begwa n'iyo ngingo bamirira kuri uwo mugambi wa leta kuri bo ibi igihugu kirimwo ntibibemerera gusubira iyo baje bava muri site ya bugendana mu ntara ya gitega Raisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
no musi dusabe imbabazi kubera inkuru twari tumenyereye kuzaturabashikiriza ku munsi wa kane yo kubeshuza ibihuha canke gutanga umuco ku makuru usanga acanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi itaza kuboneka ariko twerekeze mu makambi tuyihereye mu ikambi ya Rusenda ari mu majepfo y'intara ya Kivu ivugwamwo abanyeshure b'abarundi biga amashure yisumbuye basiba ivyigwa kubera bagiye gufata imfungurwa abanyeshure bagasaba ababishinzwe ko babaronderera umunsi wabo wihariye wo gutora ko imfungurwa atari uko ngo basivye bakiri ko kubera atawo kwigana inzara mu nda babibwiye umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akora ngaho mu rusenda mu nkambi yo mu rusenda muri buri village yigize usanga ari abanyeshuri basiba amasomo iyo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu ryaje gutanga ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi impamvu nyamukuru abanyeshuri bashyira imbere ni uko ari abanyeshuri bibana kandi igihe cy'ipokera nta muntu uba wemerewe gufatira undi ibiribwa ntakirutimana augustin ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu mu ishuri ryisumbuye rya rusenda ari kwitegura gukora ikizamini cya leta cyo mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka afite impungenge kuri iki kibazo bahura nacyo cyo gusiba kubera ipokera iyo hari mu ipokera usanga tutaja ku mashuri bitewe no gupokera bigaca bituma dusiba tukirirwa gupokera nk'isabune canke inkwi canke ibindi bintu bigatuma tutaja ku ishuri kubera gupokera
iyo bapokeje inkwi ntushobora kuja ku ishuri kubera iyihe mpamvu bo impamvu bituma nuko ndetse gupokera za nkwi ntaronka ico ico ntekesha bica bisaba ngo nje gusenya kandi ndi umunyeshuri kandi no mu mashamba yino sinshobora kuja gusenya uko nshatse kuko za nkwi ntibaheza ngo bazimbikire bamenye ko nari ku ishuri Bo, ku byo kurya bansibye urumva n'ikibazo kirekire kuko sinshobora kurya ngarutse nkasanga byarenganye biba biheze kuri jewe aba banyeshuri biga amashuri yisumbuye yo mu rusenda bakomeza kuvuga ko uku gusiba amasomo umunsi w'ipokera bituma bagenda batsindwa igihe c'ibazwa ndetse n'igihe cy'ibizamini kuko hari ibikorwa bikorwa bagiye gupokera Eh, kuri twebwe abanyeshure kenshi turasiba ku ishure kugira turonke inzonge kuko ntitwoja ku ishure tutarapokera Ah, oya dusabye uruhusa tugarutse gupokera ntako babiduha baturenganya baba baturenganye iyo baturenganye kenshi uca dusanga amabo yaheze ugasanga tuba turaronka burya bufu bwa kera bushaje twiga igitondo urumva tugiye ku mugoroba bica bishaka babanze baheze village bariko barahamagara kugira natwe badusubirire iyo dusibye ku ishure hari igihe usanga bakoze amayintero ugasanga turananiwe twewe tu- nta kanya ntako badusubiriramo
abarimu mwabibabwira abari babi tu- tubibabwiye bo ntibadutahura bavuga ati kazi bamwishinze gupokera ibyo ni byayo ntibadusubiramo na jewe bwanje nosaba hagati y'abo badupokeza cyangwa abaprofeseri bacu baze baradutahura Am- kama twagiye gupokera barabe ingene baze baradusubiramo ry'amayintero bakoze twe tudahari ikibazo cyo gusiba amasomo si abanyeshuri bonyine bahura nacyo ahubwo hari n'abarimu bo mu nkambi yo mu rusenda b'abarundi iyo umunsi w'ipokera ugeze hari abasiba bakajya gupokera ibiribwa ku bwa mwarimu kavunja paul mabure wigisha mu ishuri ryisumbuye rya institut rurinda asaba abashinzwe gahunda z'ipokeza mu nkambi yo mu rusenda ko badohorera abarimu n'abanyeshuri kugira ngo gahunda z'amasomo zitagira ikizihungabanya bitabaye ibyo ahamya ko batazareka kujya gupokera kubera amasomo hari igihe tutajya kwigisha cyane cyane bivanye n'ingene basize kuri gahunda abaza gupfukira uwo munsi hama ukagenda ugasanga byagoranye abantu babaye benshi uwo munsi kandi ukongera ugasiba kandi wabwirizwa kujya gutanga icigwa umva akazi kaba ariko- kaba ari- kaba ari- kaba kariko karapfa bivanye n'ingene tudafite n'amakarite de serivisi niyo turiko turasigurira abaja eh, bagira amadisiribisho usanga batadutahura kubera yuko ati amakarite de serivisi dufise cyangwa ugasanga batubwira ngo jya ku murongo nk'abandi ugasanga hari ibintu byinshi biko birapfa ushobora gusiba kuza kwigisha kubera icyo kibazo Eh, gushobora gusiba kabiri cyangwa gatatu bivanye na gahunda kandi hakora mu nda ntushobora kujya ku kazi uzi yuko serivisi iheze bizoba birangiye muri iki cyumweru gishize ubwo inspekteri uriya mashuri yisumbuye muri fizi ya kabiri bwana bashimbi musafiri yari mu mahugurwa y'abarimu yaberaga mu rusenda akaba yaragejweho iki kibazo cy'abanyeshuri n'abarimu basiba kubera kujya gupokera abasezeranya ko bagiye kugishakira umuti bwedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda urakoze vedaste ngabo tukivuga ivy'indero mu makambi yatandukanye twabwira ko havugwa igitigiri kinini c'abana batishure induta turi mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca tanzania kw'ishure rimwe muri iyo kambi mu mwaka w'ishuri uheze abarenga igice c'abari batanguye umwaka barahevye ishure muti kubera iki abahungu baja gupagasa abakobwa nabo bakigendera ku bagabo umunyamakuru wacu leonce ngabo muri ino nkuru atangura tubwira uko vyari vyifashe mu ntango z'umwaka ishuri rise de l'espoir ni rimwe mu mashuri ari mu mukambi y'induta umwaka w'ishuri uheze batanguranye abanyeshuri amajana icyenda na mirongo itatu na batanu abahungu bari amajana umunani n'abakobwa ijana na mirongo itatu na batanu ariko ku bw'icegeranyo cyo muri uyu mwaka muri abo abanyeshuri amajana ane na mirongo itanu na batatu gusa nibo bashoboye guheza umwaka w'ishuri abahungu bari amajana atatu na mirongo icyenda n'umwe n'abakobwa mirongo itandatu na babiri bisigura ko hahebye abahungu amajana ane n'icyenda barenga igice cy'abari batanguye umwaka w'ishuri kumwe rero n'abakobwa mirongo indwi na batatu nabo nyine barenze igice cy'abari batanguye umwaka w'ishuri reka mbere no muri uyu mwaka w'ishuri nyine hari abigeme bamaze kujya kurongorwa ku ishuri rise de l'espoir nyine igice cya mbere cyagiye guhera hamaze kujya kurongorwa abigeme babiri kuri rise majariwa naho bari abigeme batanu nayo kuri rise rukundo hakaba hari hamaze kugenda kurongorwa abigeme bane ubukene rero nk'uko impunzi nyine zibyivugira nibwo buza imbere mu bitesha abana amashuri ibyo rero n'abanyeshuri ubwabo barabyemeza niga mu mwaka w'umunani igituma abakobwa baheba amashuri ni uko hari ubukene bwinshi muri kino gihe nk'aha cyane cyane nk'aha turi mu nkambi bituma abanyeshuri benshi baheba amashuri bamwe baca bagenda kurongorwa abandi bakagenda kuba baritemberera mu mabarabara eka n'ababyeyi baremanga ko uguhahamukira ibihenda amaso aribyo biri ko bikura abana mu mashuri abo bakobwa baja ku bagabo rimwe na rimwe mbere bakiri bato cyane urabona abakobwa bacu ngaha mu nkambi ba- birabagora ubukene usanga bafite bwinshi natwe ababyeyi ataco twitayeho ugasanga bahuye n'abasore bakabahembesha utuntu ku- bivanye n'ubukene bafise ugasanga barabihurumbiye nivyo bariko barirukira canke abagabo bafise amahera ugasanga babahendagirishije udufaranga urabona mu mibereho y'abigeme ko bakenera byinshi ugasanga baciye bakurikira ya mahera cyangwa twa tuntu babahendagirishije ugasanga bagiye kuronderamo utwo bari bakeneye aho ba- ba- in- eh, bakaba barahisemo guheba amashuri batwaye inda z'ishushu ndetse hariho n'abatwara inda bataragishika no mu myaka yo kubyara nko ku myaka cumi n'itatu baratwara n'amadi nk'abakobwa aha urabona yuko ngaha mu nkambi abantu benshi turabayeho nabi rero abakobwa benshi urazi yuko barakunda ibintu by'amaronko iyo babonye bakenye bakabona nk'imisore canke abantu b'abagabo bafise udufaranga hari aho baraba ukuntu boshobora kuronka agasabune canke uduhuzu bakaca baja mu bintu vy'ubusambanyi iyo rero bamaze kuja mu bintu vy'ubusambanyi baca baronka zanda bama zibitwarire zenda zibitwarire nazo ntiziba zikibemerera yuko bashobora kubandanya amashuri hari n'aho rero bashobora no kugenda bakarongogwa bakarongogwa bakiri bato rero natwe ababyeyi biratubabaza cane kubera hari n'aho usanga nk'umwana yamaze kugenda bagira ngo agiye ku ishuri umwana w'umukobwa adasa neza mu maso wenyine menga aribona ni ukuvuga rero yamaze kuba abuze isabune akabura n'amavuta nta kindi acakora acagerageza kurondera abantu bamuhereza ayo mafaranga ni ukuvuga ja nko mu bantu batunze ahantu abantu bafise amahera abagabo canke abahungu ugaca usanga rero umuntu amuhendagirishije utwo dufaranga nyene amaze kudutora aca yemera gukora ibidakorwa naho yoba ari umwana w'imyaka cumi n'itatu usanga nyene yavyemeye uca usanga rero akenshi uzosanga abana b'abigeme bandura n'ingwara zifatiye mu bihimba zirondoka cane cane bagatwara n'inda ze- z'amashushu kandi bataragera ku bahungu naho abenshi bahitamo kuja kurondera aho bapagasa urabona nk'aha abavyeyi twebwe eh, nta kuntu turonka agafaranga yuko dushobora kugurira agahuzu abana abana b'abahungu cyangwa ngo tubagurire akarato rero abo bana b'abahungu baca bafata ingingo yuko bati bagiye guca agafaranga hari n'aho mama bagenda inyuma y'inkambi hari n'aho bakagenda kurima hari n'aho bashobora ngo mama ngo bagiye ngo ku- ku- kuragirira nyene abo bantu umu- b'abatanzaniya bagatoroka nyene ku bahungu nabo nyene usanga ubukene bwabafashe kubera ngaha muri UN turi bigoye kuronka agafaranga bakabura ingene baronka akasiripe bambara canke akabutura bakarenga inkambi bagasohoka ngo bagiye guca udufaranga mu kijiji bagahurirayo n'ibibazo n'ingorane ugaca usanga bafatiweyo bamwe bananafungwa no gufungwa ugasanga babajanye no mu gasho abo bana ariko si uko bayobewe akamaro k'ishuri uyu mwigeme aragira inama bagenzi we akabona rero abakobwa bagenjeje inkangi ni uko bo- kwirengagiza ubukene bwose babona muri kino gihe cyane cyane nk'aha turi mu nkambi bakihatira kwiga amashure kuko iyo wize urateza iteka umuryango wanyu utejeje umu- iteka umuryango wanyu ndetse n'igihugu na cene ukagiteza imbere kandi igituma wo two kwihatira kwiga twebwe abakobwa ni uko uhejeje amashuri ushobora kugira agateka imbere cyane kurushiriza nayo ababyeyi babona ko ari agahombo kanini haba ku miryango haba no ku gihugu umwana w'umwigeme atagiye ku ishuri hari igihe uzosanga ejo ni bwari bwo burundi bw'ejo bari nibo twagomba kuzoshira imbere igihugu kizohakurikirira igihombo kinini cane gose murazi yuko iyo umwana amaze kuja ku mugabo akaronga ubu ataragera inda ishobora no kumuhitana kubera abayitwaye ataragera kandi barashobora no kwandura vya bigwara bica mu bihimba vy'irondoka kandi kazoza amashuri iyo bamaze rero kutiga biga mu mashuri ni impaka bazogira ubuzima bubi ku bahungu ni cyo kimwe ubu, u- ubuzima uko turiko turabibona utize nta kintu wovuga ngo urafise murazi yuko iyo umuntu afise akadiporome akadiporome karashobora no kumutunga ariko nawe woba ufise amabutike canke ibiki bidandazwa birashobora guhomba abajejwe ikambi bamaze kubona ko ibitigiri by'abana b'abanyeshuri batwara imbanyi ari byinshi bemereye ababyeyi ko bagiye kurondeza abakora ibyo bintu kugira ngo babihanirwe leonce niyongabo induta muri tanzania ku bw'ijwi rya amerika Laonse tugume ngaho muri yo kambi ya nduta ari mu gihugu ca Tanzania impunzi z'abarundi ubu naho batubwire uko bakira ibiganiro vyari bimaze iminsi bihuza abegwa n'amatati agiye kumara imyaka ibiri mu gihugu c'u Burundi
neza ibiganiro byasubiye kuba kubera tubonye iminsi yari iheze atari ibiganiro biriko biraba twabonye yuko igihugu c'amata n'ubuki ninga tuzogihera inyuma ariko ubu twari twaryohewe mugabo rero tubonye ingene ibiganiro abatumiwe batitavye twaciye tubona yuko umenga nta kintu kizovamo ciza kubera iyo abantu bashwanye ari babiri bategerezwa kuja hamwe kugira ngo batorere umuti ingorane zabo rero icyo twifuza yuko coba ni uko umuhuza yohamagara iyo ntwaro y'ibujumbura turasabye yuko mwoja hamwe mukumvikana ukuntu twega batwakazina abandi twotaha tumerewe nabi tumerewe nabi kweri muze hamwe mwicare mwumvikana ukuntu twegere twobyina muri iki gihugu mureke guharanira inyungu twebwe ino turahagorewe nta bindi kubera iki yuko twotaha nta bindi urabona ingene ibiganiro twabyakiriye ni uko tumaze kumva ngo leta y- ya- yanze kubyitaba twasanze amakungu nayo dufasha kuko akaraba igikenewe gukorwa ukuntu je numva umengo byogenda ni uko amakungu yose yohaguruka akabona ikibazo cacu c'uburundi yuko yogifata mu minwe ntigume iraba leta ntigume iraba opozisiyo opozisiyo bi- mu gihe baba baticaranye ngo bikunde numva ingingo nkuru yoba ari iy'amakungu kuko twebwe abarundi nibaze yuko tudufise ababanyi ababanyi barabibona no twosaba mm, tuvuga duti ibihugu bibanyi east african community irahari ibihugu vy- ibihugu biyihurikiyemo birahari Twe- bisaba yuko byofata ingingo ibereye kugira ngo impunzi twebwe tuve mu- mu aya mashamba twinjiyemo kugira ngo tugende guteza imbere igihugu cacu twe ntibitubera na gato iyo turi mu buhungiro twebwe twaratangaye cyane ahubwo birababaje ahubwo kuba ibiganiro leta itahabonetse birababaje cyane ahubwo igikuru ni uko umuhuza yokora ibishoboka na cyane cyane akabwira leta kugira ngo ije ku mu- ku ntebe y'ibiganiro kanatsinda iyo umwana akoze ikosa ntibibereye yuko nyina wiwe yomuhana akamuheba ahubwo byiza yomwiyegereza na cyane cyane leta nayo ikajya ku ntebe y'ibiganiro kugira ngo hatoregwe inyishu ibibazo byose biriko biraba uhereye ku munyagihugu mutoyi biraboneka yuko ubukene dufise ari bwinshi cyane ndetse n'amafatera yiyongera gutyo leta imaze kwicara hamwe n'abo batavuga rumwe vyokoroha kugira ngo inyishu y'ibibazo bihari mu gihugu cacu bitoregwe inyishu kanatsinda vyongeye uriko wihweza biraboneka yuko igihugu tubayeho nabi impunzi zirushiriza kwiyongera vyongeye uriko uraraba abana ntabwo bariko barategurirwa neza kazoza haba mu mashure ndetse uriko wihweza mu gihugu ibintu byose biraboneka yuko bitera vyononekara nico gituma twosaba umuhuza ko yoyicara hamwe na leta ndetse akayi- akayibwira ko ikwiye kwicara hamwe n'abo batavuga rumwe kugira ngo turabe yuko ibiri mu gihugu vyotorerwa inyishu muri rusangi ibiganiro twabyakiriye neza tumaze kubyumva twebwe nk'abarundi batoya abanyagihugu bato bato twarushe twasaba yuko ahubwo bakumvikana abangaye bagasubira mu gihugu cy'iwabo kuko ngaha mu makambi usanga turi nta kamaro na gatoya kariho urumva rero muri icyo gihe bari mu gihugu nabo bakagira gute bakaronka umwidegembyo tugasubira gutaha mu gihugu cyacu tukakibamo neza atawanjya wangura genda umutwakazi turasabye yuko twoyoza mu biganiro tugahunguka akaja hagati mu bandi abo dusabira ikigomwe tugasubira mu zacu burundi mu gihugu c'amavukiro nino turi mu gahinga tumerewe nabi ntitumeze neza nibyo turiko turasaba uwo mubyeyi yuko yoza guhuza n'abandi tugataha bava no mu buhungiro mwino tubona yuko twaba turi mw'isamba basubira mu gihugu c'amavukiro ivyo arivyo turiko turasaba umukuru w'igihugu
ino ngaha dusozereye ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimwo muri isanga y'igihe c'isaha cumi n'amasaha yibanda ku burundi aza kuvuga igihe c'isaha imwe n'igi- n'igihe c'isaha zibiri igihe c'isaha cumi na zibiri murantunga diane nahazwe mari kumwe na innocent kimenyi tubifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu